mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugiye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuwa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema afurika y'epfo yareze israheli ibyaha bya jenoside ku banyapalestine mu ntambara irimo irwana na hamasi mu ntara ya gaza ni ikirego cyatanzwe ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa oni rushinzwe gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu ni urubanza rwaburanishijwe mu ntangiriro z'uku kwezi ku cyicaro cy'urwo rukiko irahe mu buhorandi muri uru rubanza rwamaze iminsi ibiri afurika y'epfo na israheli byumvirijwe n'inteko y'abacamanza cumi na batanu b'uru rukiko rwa oni hiyongeraho abandi babiri barimo umwe uhagarariye afurika y'epfo n'undi wo muri israheli umunsi wa mbere wahariwe abanyamategeko n'impuguke zatanze ubuhamya n'ibyemezo bishimangira ko intambara israheli yagabye ku mutwe wa hamasi itakiri intambara kuri uwo mutwe gusa ko ahubwo yarengereye ikaba yibasiye miliyoni ebyiri zose z'abanyapalestina adila hasim umwe mu banyamategeko ku ruhande rwa afurika y'epfo avuga ko ubwicanyi bubera muri gaza bumaze kuba indengakamere ku buryo nta hantu hasigaye umuntu yakwita ko hatekanye muri iki gihe uyu munyamategeko avuga ko ibitero bya israheli muri iki gihe bitarobanura agaragaza ko imiryango hafi igihumbi na magana inani imaze gupfusha abantu batagira ingano avuga ko inteko ya intego ya israheli ari ukurimbura cyangwa gutsemba abanyapalestina mu gusubiza ku birego bya afurika y'epfo tal beka wunganira israheli yavuze ko bibabaje kuba afurika y'epfo igerageza gukoresha ijambo jenoside mu ntambara israheli itigeze itangiza kandi itifuzaga mu butumwa bwa videwo minisitiri w'intebe wa israheli benjamin netanyahu yavuze ko uburyarya bwa afurika y'epfo butakigira imbibe yagize ati israheli irashinja jenoside mu gihe ariyo irashinjwa jenoside mu gihe ariyo irimo guhagarika jenoside ibyo n'ibindi nibyo twifuza kuganiraho n'umunyamategeko frank mwine uyu akaba aherutse mu butumwa bw'akazi mu gihugu cya israheli ariko kuri telefoni ntabwo turamubona mu kanya nitumubona turaza kumuha ijambo hanyuma tuganire nawe ndabizi ko hari ibibazo byinshi mwebwe bakunzi bacu mwifuza kuba mwamubaza ndetse hari n'ibyo nanjye nifuza kumubaza ubwo mu kanya nitumubona kuri telefoni turaza kumwakira muri studio ariko hagati aho reka tube twumva aka kazi ke
ngukunda yeah tuza It's nice how you vibing to my new shit. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Kigali lights through your Ray Bans, gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat in your right hand. Tuza, pretty girl in my corridor. Tuza ndagukunda yeah tuza it's nice how you vibing to my new shit a little bit of ish on your new playlist turn it up it's only 6.30 take off what you got you won't need that shit kigali lights through your ray bans gin and juice in your right hand follow let's chit chat where you really at what you really like i want your move nah nah the way you speak to me, nah, nah, nah. Let's go by the waters, make love. Buff it a little bit, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Sana. You're opening up my doors. You're pushing me more and more. Urikeza. Tane. You keep tripping in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza, ndagukunda. Tuza, pretty girl in my corridor, in my pretty girl in my corridor. Tuza, ndagukunda. Yeah, Tuza. It's nice how you vibing to my new shit. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6.30. Take off what you got, you won't need that shit. Kigali lights through your Ray Bans. Gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. Where you really at, what you really like. I want your move, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. Off it a little bit, na na na na na na. Sana, you're opening up my doors. You're pushing me more and more. Urikeza, Tane, you keep tripping in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza ndagukunda tuza pretty girl in my corridor tuza ndagukunda yeah tuza
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu tubisegureho ko umutumirwa wacu ah, twifuzaga kuganira nawe ah, kuri iyi ngingo ijyanye n'ikirego afurika y'epfo yatanze mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa oni irega israheli ibyaha bya jenoside Ah, umutumirwa wacu turacyamushakisha kuri telefoni ntabwo turamubona gusa tubibutsa ko ah, afurika y'epfo nk'igihugu cy'inyamuryango cya oni ah, amategeko agiha uburenganzira kuba cyashyikiriza ikirego runaka ah, muri muri urwo rukiko mpuzamahanga rwa oni Ah, urwo rukiko rero benshi muzi nka icj ah, rwashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu ah, gishingwa rushingwa ah, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi abacamanza barwo ari uko ari cumi na batanu bashyirwaho n- n'umuryango w'abibumbye mu kanya rero turacyagerageza gushakisha umunyamategeko wacu frank mwine ah, wari umunyamategeko wacu ariko ni impuguke twifuzaga ko ah, yadufasha gusobanukirwa neza nu- n'imikorere y'uru rukiko uko ibihugu bitanga ikirego muri uru rukiko ah, ndetse n'uko abona ibyavugiwe ah, mu rubanza rwabaye mu ntangiriro z'uku kwezi ah, ku mpande ebyiri arizo afurika y'epfo ndetse na I- israheli twababwiye ko umunsi wa mbere wari wahariwe abanyamategeko n'impuguke zatanze ubuhamya n'ibyemezo bishimangira ko intambara israheli yagabye ku mutwe wa hamasi itakiri intambara kuri uwo mutwe gusa ko ahubwo yarengereye ikaba yibasiye miliyoni ebyiri zose z'abanyapalestina adila hasim umwe mu banyamategeko ku ruhande rwa afurika y'epfo avuga ko ubwicanyi bubera muri gaza bumaze kuba indengakamere ku buryo nta hantu hasigaye umuntu yakwita ko hatekanye uyu munyamategeko yavuga ko ibitero bya israel muri iki gihe bitarobanura agaragaza ko imiryango hafi igihumbi na magana inani imaze gupfusha abantu batagira ingano avuga ko intego ya israel ari ukurimbura cyangwa se gutsemba abanyapalestina mu gusubiza ku birego bya afurika y'epfo tal baker wunganira israel yavuze ko bibabaje kuba afurika y'epfo igerageza gukoresha ijambo jenoside mu ntambara israel itigeze itangiza kandi itifuzaga mu butumwa bwa videwo minisitiri w'intebe benjamin netanyahu yavuze ko uburyarya bwa afurika y'epfo butagira imbibe yagize ati israel irashinjwa jenoside mu gihe ariyo irimo guhagarika jenoside mu buhanga bw'ibyuma baracyagerageza kudushakira umunyamategeko frank mwine turamutse tumubonye turaza kumuha umwanya kugira ngo mwebwe bakunzi bacu murusheho kumubaza no gusobanukirwa ku bijyanye n'uru rubanza rwabereye irahe mu gihugu cy'ubuholandi ariko nanone nitutamubona turaza gufungura mikoro zacu kugira ngo mugerageze namwe mutubwire uh, aho mutuye uko mutekereza kuri iki kibazo uh, kugira ngo nubwo twakwifuzaga ko ibibazo mwaba mufite byose uyu munyamategeko yari kudufasha kubike, kubi- kubisobanura ariko mu gihe tutaramubona dushobora kwakira bimwe mu bitekerezo byanyu aho mutuye ikihavugwa muri aka kanya Ah, reka duhere kuri eugene wiriwe neza
mwiriwe neza ego uri hehe
yewe ndi i south africa cape town uri cape town mu gihugu cya afurika y'epfo ah, ari nacyo gihugu cyatanze iki kirego Ah, aho ngaho muri afurika y'epfo abantu bakiriye gute ibi bisabwa na afurika y'epfo ko urukiko rwakwemeza ko ibibera muri gaza ari jenoside irimo gukorerwa abanyapalestina
eh abantu benshi ngaha benshi baragishimye ico ico ico cyifuzo Mm, muri rusangi aho abantu baragishimye kuko uraze ukurikije ukuntu irya ntambara ihaye iraba ya isirayeli mm, ukuntu bariko ba- babikoze biraboneka yuko batubahirije amategeko kuvuga yuko ajanye n'ibintu by'intambara mm. ariko ku ruhande rwa israheli yo ivuga ko idakwiye gushinjwa jenoside ko ahubwo icyo irimo gukora ari uguhagarika jenoside nayo irimo gukorerwa abayahudi
oya ariko ntabwo i- i- igoye ku bantu ku bantu basoma kandi basoma n'amategeko birya bintu biraboneka yuko ari bahohotera palestina kuko palestina ugiye kuraba urabona yo mu majambo make si igihugu none ni kubera iki bo batocemerera kwanza kikaba igihugu nk'ibindi bihugu kubera iki bagomba kuguma bagikunyakunya kugira ngo ntikibe igihugu ni nacyo gituma bagomba kubwihonya kugira ngo erega nacyo kuba cogomba ko kigira ubusugire bwaco haka- haka- hakabaho ukubwirane ukubahana kw'ibihugu kuko kiriya gihugu iyo badahutse ibindi bihugu iyo- niyo bitahaguruka kiriya gihugu gishobora gutanganywa kuko mu majambo make nk'ubu bavuga yuko atari igihugu kandi urazi no ku ikarata y'ibihugu si igihugu mugabo ibyo irekaramategerezo oni ni ibyo amatora kugira ngo na cyane cyemere kuba igihugu kandi bace bagira habeho icyo bita kubahana muge palestina boyiha igihugu kikaba igihugu Je- ku bwanjye ndabona yuko isirayeli bitosu- bitosubira kubwirane bitosubira gushwana kuko isirayeli biraboneka yuko igomba gufata kiriya gi- irya palestina kibe nk'igihugu kimwe muga nabyo na- uko ndabibona niko mbona iyo bihaye biraje Mm.
ubwiwanje rero ni nacyo gituma
komeza ndakumva
ni nacyo gituma jewe nko kubwiwanje nasaba yuko navuga yuko ijya ni nka jenoside kugira ngo bajya abapalestina bose bashire mu gihe bamaze gushira ijya i- i- isirayeli kiriya- kiriya gice cyose izociyomeka ko izoba birangiye Mm. A- a- ariko nanone Eugene ntabwo ndimo kuvugira Israheli ariko ndimo nge- ndagerageza ah, kubera ko urimo hari ibyo urimo kuvuga wenda ariko nayo ah, yagiye hari ibintu ishyira ahagaragara ikavuga ko umugambi wa Hamasi ndetse ah, n'imwe mu mitwe yo mu karere irimo Hezbollah ishyigikiwe na Iran nabo batifuza ko Israheli ibaho nk'igihugu niyo mpamvu wirwanaho
bijya bintu biraboneka biraboneka uraze hamasi mu- mu majambo make hamasi nta nkomezi ifite yo yuko yoshobora gutera isirayeli kuko isirayeli ni- iri mu bisirikare bikomeye ku isi mugabo bijya bintu biraboneka yuko ari ibintu byapanzwe n'umugwi kanaka birashika akaba ari yari yabipanze kugira ngo ironke imbarutso y'uko ishobora gufuta palestina
Eugene aho nga- jewe sinoshobora komeza komeza
kuko ugiye kuraba nka puissance y'ibisirikare ku isi bikomeye kandi bifite ikoranabuhanga isirayeli dufate nko muri cumi cyangwa mu- muri gatanu ijamo ni gute yoyegwa gushika n'aho hapfa abantu bangana kuriya bijya bintu rero biraboneka yuko hariho ikintu cyihishe inyuma ya isirayeli kandi isirayeli mu majambo make yoba irizi icyo kintu wi- ukeka ko cyihishe inyuma ni nk'iki
icyo kintu cyinshi inyuma ni kugomba kuvuga ati baradusotoye baratugwanije ati reka natwe twigurwaneho bananimye na- na- na guverinoma yiwe yoyo ivuga ngo baha- barigwanaho kumbe muga biraboneka yuko nta kwigwanaho bijya bintu ni umugambi wateguwe woba wateguwe nabo
ariko abateye ah, ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi ah, ni abarwanyi ba ba hamasi barabyiyemereye ah, israheli yemeza ko icyo gihe hishwe abantu igihumbi na magana abiri abandi magana abiri na mirongo itanu batwara batwarwa bunyago nubwo icya kabiri cyabo cyamaze kurekurwa icyo gihe ibyo uvuga ko byihishe inyuma ahubwo se si hamasi yashotoye israheli
gusotora isirayeli Mm, ni ibintu ni ibintu bifata detaye ndende mm, gusotora isirayeli nacyo rwacu niyo mbarutso nimba barabasotoye ntibisigura yuko baca bashobora guca bafuta baca bafuta palesitina yo nk'ubu bariko barica iminja bica abagore bica baki ntiba- ntiba- ntibafitana sosiyete y'intambara bakorerako ntibagire ariko isi yoha- i- yohaguruka ikabona yuko ijya fayira hohoterwa kwanza imanza ihabwe ubusugire bwo bwo kuba igihugu kuko aho yabereye imyaka si igihugu mu majambo make umaze kubona yuko atari igihugu ni nacyo gituma isirayeli igomba guciyo kandi n'ikiyomeka ko bizaba birangiye kandi n'abantu bose birumvikana ko si igihugu mm. Aha- mugabo komeza ni- komeza bandanye
mugabo rero kubera ababona yuko atari igihugu erega isirayeli n'isi ni- n'ibihugu byose bibona yuko ijya palestina atari igihugu ni nacyo gituma isirayeli nayo igomba kubombadira i- igwanye ko igufi igomba kuvuga ati twe dukeneye ubusugire tuba igihugu nacyo gituma bagomba baricubya kugira ngo ijya isirayeli isigare ari isirayeli imwe atakindi gihugu kiharihajye rero nabo ibyo amazi nayo irwana ivuga ati twebwe dutegerezwa kugira ngo duhabwe ubusugire tube igihugu nk'abandi ni nacyo gituma south africa kwa bijya bintu yakoze yakoze ibintu byiza ni nk'uko amahanga yoyishigikira kugira ngo haboneke umukwiye kuko ijya ni jenoside mu majambo make
ariko ah, abahanga mu by'amategeko ah, bavuga ko bizagorana cyane ko uru rukiko rwakwemeza ko ah, ibibera muri israheli ari jenoside bakavuga ko icyo rushobora gukora gusa ari uko rwategeka israheli gu- guhagarika imirwano aho ngaho muri gaza icyo gihe intego ya afurika y'epfo yabigezweho
mu majambo make na na south africa irabizi kuko bijyanye na cyo gituma na- navuze yuko ari ibintu mu majambo make biboneka ko byapanze kandi ubwira birya bintu inkomoko ya byose bijya bikagenda bikagenda hose bijya ni ukugomba ni amerika igomba yuko yagura akarere kuko mu majambo make isirayeli ni amerika isirayeli ikintu ikintu isirayeli i- i- i- i- amerika ni ni isirayeli ni- ni nk'umwana wa amerika mu majambo make rero isirayeli mu gihe ikoze nk'akantu amerika itavuze ati nimureke am- isirayeli izo- izotegereza kubibandanya rero nacyo gituma ibihugu byinshi bwo kumwe ariko icyo mbona ni uko South Africa bya yakoze yakoze ibintu byiza byose ba naho naho bitoyemerwa nk'uko abahanga babivuga nk'uko abahanga babivuga ariko n'imeruka ijya haya palestina izogera igenge
eugene ndagushimiye cyane ariko se ah, ah, mbere y'uko nku- nku- nkusezeraho ah, abaturage muri afurika y'epfo bose iki kibazo ni uko bakibona kimwe
oya ntabwo bakibona kimwe kuko i- abaturage bose si bamwe hariho uko tugenda tu- uko tugenda abantu hariho ababibona yuko babona yuko i- isirayeli yasotowe abandi bakabona ati ni palestina yasotowe muga mu majambo make muri muri rusange igitigiri ki- kinini cy'abantu benshi bavuga yuko amwe na palestina south africa igitigiri kirekire kiboneka gishyigikiye yuko ngo i- kiriya kirego cyatanzwe yuko cyoyemezwa kuko bijya n'ibihe bigaragara biboneka eugene ah, uduhamagaye uri cape town mu gihugu cya afurika y'epfo nagira ngo ngushimire cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ah, n'ikiganiro tugiranye ugira umunsi mwiza
namwe cyane arakoze cyane eugene iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu buhanga bw'ibyuma bamaze kumbwira ko umutumirwa wacu ah, umunyamategeko frank mwine turi kumwe kuri telefoni Ah, frank mwine mu magambo make navuze ko afurika y'epfo yareze israheli ibyaha bya jenoside ku banyapalestine mu ntambara irimo irwana na hamas muri gaza ni ikirego cyatanzwe ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa oni rushinzwe gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu ni urubanza rwaburanishijwe mu ntangiriro z'uku kwezi ku cyicaro cy'urwo rukiko irahe mu buhorandi muri uru rubanza rwamaze iminsi ibiri afurika y'epfo na israel byumvirijwe n'inteko y'abacamanza cumi na batanu b'uru rukiko rwa oni hiyongeraho abandi babiri barimo umwe uhagarariye afurika y'epfo n'undi wo muri israel umunsi wa mbere wahariwe abanyamategeko n'impuguke zatanze ubuhamya n'ibyemezo bishimangira ko intambara ya israel yagabye ku mutwe wa hamasi itakiri intambara kuri uwo mutwe gusa ko ahubwo yarengereye ikaba yibasiye miliyoni ebyiri zose z'abanyapalestina adil hasim umwe mu banyamategeko ku ruhande rwa afurika y'epfo avuga ko ubwicanyi bubera muri gaza bumaze kuba indengakamere ku buryo nta hantu hasigaye umuntu yakwita ko hatekanye muri iki gihe uyu muna- uyu munyamategeko avuga ko ibitero bya israheli muri iki gihe bitarobanura agaragaza ko imiryango hafi igihumbi na magana inani imaze gupfusha abantu batagira ingano avuga ko intego ya israheli ari ukurimbura cyangwa gutsemba abanyapalestina mu gusubiza ku birego bya afurika y'epfo tal beka wunganira israheli we yavuze ko bibabaje kuba afurika y'epfo igerageza gukoresha ijambo jenoside mu ntambara israheli itigeze itangiza kandi itifuzaga mu butumwa bwa videwo minisitiri w'intebe wa israheli benjamin netanyahu we yavuze ko uburyarya bwa afurika y'epfo butagira imbibi cyangwa imipaka yagize ati israheli irashinjwa jenoside mu gihe ariyo irimo guhagarika jenoside frank mwine mu minsi ya vuba wari mu rugendo rw'akazi muri icyo gihugu cya israheli ukurikiranira hafi ah, uru rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa oni Ah, mbere na mbere nguha ikaze muri iki kiganiro muri isanga gerageza utubwire icyo utekereza kuri uru rubanza n'ibyo wakuye mu bimu- mu bi- mu miburanishirize ibiri yabaye mu ntangiriro z'uku kwezi
Ah, urakoze cyane edi Ah, mu by'ukuri nk'uko umaze kubivuga mu magambo ah, arambuye ah, ah, Af- afurika y'epfo isa nkaho ari ihagarariye abapalesitina muri uru rubanza kuko yari yatanze ikirego Ah, ngira ngo n'impamvu afurika y'epfo yari yatanze ikirego kuko abapalesitina ntabwo ari igihugu kandi uru rukiko rushinzwe ah, gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu n'ibihugu Ah, mu kurega rero yo south africa cyangwa afurika y'epfo irega israeli kuvuga ko ah, irimo gukora jenoside Ah, israeli yo ikavuga ko atari ah, i- ah, i- ah, ah, afurika y'epfo ahubwo ikabya mu magambo yayo ikavuga ko ahubwo ariyo victime kuko mu by'ukuri ya- ya- yaritabaraga aricyo bita right of self defense mu kwitabara kandi koko mu mategeko mpuzamahanga kwitabara biremewe Um, afurika y'epfo yo ikavuga ko kwitabara kuko navuga- un- unanabivuze mu magambo arambuye ko byarenze ibyo bagombaga gukora ariko we ikavuga ko ah, ibyo bavuga ko barenga ku byo bagomba gukora kuko bo bazi icyo bafitiye abantu hari abantu na n'ubu ah, bafasheho ingwate bakiri mu maboko ya hamasi muri gaza Ah, afurika y'epfo yo- ah, yo ikavuga ko ahubwo ko ah, habaho guhagarika intambara ah, bakanashaka urabona irarebwa ibirego bibiri iravuga ati habeho guhagarika intambara kugira ngo batongera gukomeza gukora ibyo bo bita jenoside ikanarega ko hari na jenoside ibyo rero ni ibintu bibiri israel iri bukuburana kugira ngo yemeze ko mu by'ukuri ah, iyi jenoside iryo jambo akoresha atari ryo ahubwo hari ibintu bibiri kwitabara no gukoresha uburyo bwo kureba ko umutwe bo bita abo- iterabwoba ariyo bita hamasi ko bayirwanya kuko itariki zirindwi zaje zica abantu zinaba zina- ziranabashotora kuba ariko gushotora ku buryo ibyo bintu bwo babibona nko kwitabara no guhashya umutwe w'iterabwoba bivuga ko isi yose bemera ko uwo mutwe ari uw'iterabwoba Mm. hanyuma ukurikije ah, imyiregurire y'impande zombi wowe nk'umunyamategeko ah, urabona uruhande umuntu yavuga ko rufite ibimenyetso simusiga ah, ari uruhe urabona imikirize y'uru rubanza iza- izagana he
Ah, iyo urebye edi ah, uribuka ko n'uburusiya bwararezwe ah, baburega kubera ko bavuga ko buri muri ukureni ah, ariko iyo urebye ah, bategetse ko uburusiya buva muri ukureni ariko ntabwo babikoze ni ukuvuga ko ah, ibi bihugu bya rutura bifite imbaraga israel wenda ntabwo twashyira muri iyo kategori ariko irashyigikiwe n'igihugu gikomeye cyane ariyo amerika n'abanyaburayi hafi ya bose bagishyigiye israel ariko iyo unarebye ukanareba ko hamasi igifite abantu ifi- igifite nk'ingwate wanareba uko batangije iyi ntambara wanareba ko ah, ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba ni ikintu kigikomeye cyane ko ubona urwo rubanza ushobora kuvuga ko isirayeli itarimo kwitabara nubwo wenda bavuga ko ikoresheje ingufu zidasanzwe zo bita disproportionate force ariko imbaraga zire- z'umurenge zirenze izo bagomba gukoresha iryo rero ni ijambo mu mategeko rigomba gusobanurwa kugira ngo ah, birebe ko wenda ko iryo jambo israel yo idefanda mu mategeko iremewe imbaraga yakoresheje ari izo ngizo ariko iyo unarebye kugira ngo uzabone ikirego barega cya cya jenoside ni ikigambo gik- ni ijambo rikomeye cyane mu mategeko kuko ingingo ya kabiri ya y- y- y- y'amasezerano avuga ko hatazabaho jenoside no kuyikumira usanga iryo jambo uko bari- barisobanura kwica abantu b'ubwoko mu ngingo ya ka- ya kabiri ko babivuga kwica abantu b'ubwoko ah, cyangwa igice cyangwa abantu bose cyangwa gufata abantu ukabagera usanga israel ivuga ko icyo gihe uwo ntabwo iragera kuri icyo kintu kuko ntabwo ni inafite ubwo bushake bita ah, special intent icyo ni ikibazo rero abacamanza bagomba kureba ese koko israel ira- ira- ah, irakoresha ah, u- u- u- ubushake bwo kumara abo bantu cyangwa ah, iritabara ariko mu birego iregwa ntabwo iregwa iregwa gukoresha imbaraga zu- zu- z'umurenge cyangwa imbaraga zi- zi- zirutse izo bagomba gukoresha ahubwo iraregwa iraregwa jenoside ikanasabwa ko yahagarika iyo ntambara ariko bye- muri make byose iyo urebye israel kugira ngo izahagari- iz- iz- iz- izahagarike intambara itarahashya umutwe wita hamasi nabyo ntabwo byoroshye hanyuma uh, frank mwine uh, uh, afurika y'epfo yi- ita- itanga ibimenyetso byayo uh, kuri iyo ngingo wari uvuze ko uh, ntabwo bafite umugambi wo kurimbura ubwoko runaka hari aho bavugamo minisitiri w'intebe benjamin netanyahu mu ijambo yavu- yabwiraga igisirikare cya israheli mu kwezi kwa cumi uh, ngo yakoresheje umugani wa amalek nga- mu- muri bibiliya uh, aho agaragaza ko uh, bagerageje kurimbura ubwoko bw'abayahudi uh, icyo gihe ngo imana ibwira sawuli ko agomba kwirwanaho icyo gihe aba ba- aba bahagarariye afurika y'epfo bakavuga ko ibi ari nko guhamagarira abanyayisiraheli kurimbura abanyapalestina
no iyo unarebye ahubwo hari n'akantu numvise bavuga ko bagenda kurega amerika kuko mu ngingo ya gatatu n'ubundi ah, hari aho bav- ya- y'ayo masezerano akumira jenoside hari aho bavuga ko ah, ngo iyo hari abafasha abafasha abandi gukora jenoside bo bakanavuga ko amerika mu- ah, ko ni umunyamuryango w'ayo masezerano yagombye kuba ifite ubushake bwo guhagarika bo bakanavuga ko bazakoresha ah, iyo ngingo kugira ngo barege amerika ariko urumva nayo kuyirega ntabwo ari ibintu byoroshye ariko iyo uvuze ngo amagambo ya benjamin netanyahu minisitiri w'intebe ese ayo magambo bayavuze ah, ni- yonyine ya- ya- ya- yasobanura ko bagiye gukora jenoside Uru- ere- n'abacamanza n'ubundi u- u- nibyo bazicara ngo barebe gusa iyo urebye n'urwo rukiko edi usanga umaze kuvuga ko hariho umunyafurika y'epfo hariho nu- nu- nu- n'umuyisirayeli Ah, hakaba hariho n'abandi b'abacamanza bazabogamira wenda ku isirayeli cyangwa kuko nubwo tuvuga ngo ni ni ni ubutabera bwigenga ariko nk'uko nabivuze iyo yo mu rukiko rwa Ukraine ah, abantu bari bicaye bari bari bahagarariye Uburusiya bafashe icyemezo cy'aho cy'Uburusiya ah, n'aba- n'Abashinwa ndetse kuko n'Ubushinwa n'Abarusiya bari ku ruhande rumwe So, nkumva ko ah, uru rukiko nubwo bavuga ko rufite ubwo ah, ukwigenga kwarwo ariko usanga ahanini hari ikibazo cy'uko ah, uzasanga abo bacamanza bafite imyumvire y'abanyaburayi b'Iburasi- b'uburengerazuba aribo twita the west uzasanga urwo rubanza rushobora kuzagenda u- bitewe n'uko imyumvire ya politike y'ibi bihugu tumaze kuvuga izabiteye urakoze cyane frank mwine guma kuri telefoni reka twakire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ahmed jalari wirwe neza
yego mwiriwe neza uri hehe
eh, ndi bujumbura U- uri hehe
i bujumbura yego ikibazo cyawe
eh, ikibazo nashaka kubaza uwo munyamategeko Mm.
kwari ukubaza ngo ese urwo rukiko rufite ububasha bwo gutegeka isiraheli guhagarika ibyo bikorwa yatangije ibifitiye ububasha gusa ubundi afurika y'epfo yo ifite ubushobozi bwo kuburanira abanyapalestine irega isiraheli jenoside mu gihe ah, palestina idafatwa nk'igihugu cyigenga
urakoze cyane Ah, bwana frank mwine
reka ntangire ku cya cya kindi avuga ko afurika y'epfo kuki isa nk'aho ihagarariye abapalestina muri uru rubanza ni uko burya south africa cyangwa afurika y'epfo ari umunyamuryango w'aya masezerano y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani ahagarika jenoside ayo masezerano avuga ko abanyamuryango bose bafite inshingano zo kurwanya no guhagarika jenoside akaba ari mu rwego south africa iza ariko wenda twanavuga ko hari n'ibihugu bindi bishobyanirwa by'abanyamuryango ariko kuki afurika y'epfo ariyo yaje muri kibazo ni uko afurika y'epfo ifitanye umubano udasanzwe n'abapalestina cyane cyane cya gihe plo gihari ya ya- ya serarafati bari inshuti magara Bakaba bakanavuga ko ah, ibibazo abapalestina barimo ubu ngubu ari nabyo bibazo abanyafurika y'epfo bari bafite icya kabiri yabajije ububasha bw'uru rukiko gutegeka israel irabufite ikibazo kiringo tukita theoretical legal binding kivuga iki mu kinyarwanda ni ukuvuga ko muri theory ni ukuvuga ko muri puratike cyangwa mu bushobozi ntabwo bafite ububasha bushobora guhagarika impamvu ni ihe kuko n'ubu iyo bamaze guca urubanza bakavuga bati iki gihugu kiratsinzwe n'ubundi bazitabaza bya bihugu bya rutura kugira ngo bishyire mu bikorwa ibyemezo by'urukiko muri icyo gihe rero ikibazo kivukamo ni uko bya bihugu bya rutura n'ubundi iyo bigiye muri ka kanama gashinzwe amahoro ku isi gafata umwanzuro usanga ibi ibyemezo nk'ibyo ngibyo ntibikozwe cyangwa umwanzuro ufashwe bawugize imfabusa
hanyuma umuntu yanakwibaza si ubwa mbere afurika y'epfo itwaye igihugu runaka mu muryango w'abibumbye mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye niko bimeze
niko bimeze ariko usanga hanini cyane n'ubundi afurika y'epfo ikunda gutwara ibyo bintu nk'aho bo bigeze banyuze mu mateka mabi ya paside yarimo abazungu babafataga nabi n'ibyo ngibyo ikumva rero ko ifite izo nshingano zo gutabara cyane cyane hari n'ibihugu byinshi byagiye biyifasha ibiro by'afurika y'epfo yagiye ifashwa n'ibihugu bya bya kiba ibihugu birimo bya ngora n'ibihugu bya afurika byari bituriye wa mupaka twitaga line ya afurika y'epfo wasanga rero ibyo bihugu byose mu by'ukuri ahantu habaga ikibazo kireba abo bantu afurika y'epfo wasanga yakivanzemo impamvu ntabwo ari iyindi ni uko bumva ko ibyo iyo baciyemo batakwemera ko n'abandi kugira ngo babicamo cyangwa babinyuramo hanyuma umuntu akaba yakwibaza ese bizafata igihe kingana iki kugira ngo uru rukiko rufate umwanzuro dukurikije ikirego nk'iki wakomojeho cya israheli cy'uburusiya na ikirere byafashe urukiko iminsi cumi n'umunani kugira ngo rufate umwanzuro ariko abakurikirana hafi ibijyanye n'izo nkiko bavuga ko impamvu byihuse kuri ikirere n'uburusiya ni uko uburusiya butigeze bwiregura muri urwo rubanza ariko ku ruhande rwa israheli yo yarireguye abantu bakavuga ko bishobora gufata umwanya munini kugira ngo uyu mwanzuro ugerweho
yaba bikurikirana bavuga ko bishobora kuzafata hafi n'imyaka ine cyangwa itatu cyangwa n'itanu ariko nk'uko tuvuze rwa gufata umwanzuro yo kureba cya kirego mu mizi ariko rero hakaba na cya kindi afurika y'epfo isaba yuko haba icyo bita immediate relief ni ukuvuga ko kugira ikintu cyo provisional cyangwa agateganyo ko guharigarika intambara kugira ngo ibi ngibi byo bita jenoside bidakomeza ariko umuntu akomeje ku cya kindi cy'uburusiya n'ubundi n'ubwo itireguye itagiyeyo ariko wenda niyo yiregura kuko ibihugu n'ubundi bimba bya rutura uburayi n'abanyamerika wasangaga bafite inyungu z'uko urwo rubanza rwihutishwa kugira ngo wenda barebe ko batabara cyangwa bajya ku ruhande rw'umucuti wabo ariyo ukraine
radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika rugamba wiriwe neza
yego ni amahoro neza ngaho mwiriwe amahoro ni amahoro uri hehe
yego ndi muri afurika y'epfo uri afurika y'epfo ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe kuri uru rubanza igihugu utuyemo cyajyanye mu rukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye
ego hanyuma nagomba mu ncamake nshinzwe afurika y'epfo kuko isa nk'iyabaye nka kimwe mu bihugu byo muri afurika cyashoboye kumera nk'imbarutso ku biba biriko bibera na cyane cyane nko ku isi hanyuma ku bijyanye na isirayeri ku byo ikora muri gaza bisa nk'aho wagira ni nk'agasuzuguro ni nk'aho umenga nk'ibyo yari ifite kuva kera nk'umugambi ishobora kugera ko gushyika yaho ishobora gufata kurwanira mu gihugu atari cyayo ndetse ikanongera ikanagereka ko yuko imaze kugira isibirizo ikahagira umunyota ko ishobora gufata n'abanyagihugu baho ikaca ikan- ikaca inabakura ku butaka bwabo urumva uca usanga umenga ni umugambi gushyika yaho ushobora kubwira umunyagihugu w'aho hantu ko uzonamukuraho ukamushyira mu kindi gihugu atazi urumva eh, sinovuga ko oh, mm, sinzi ingene nobisigura hanyuma afurika y'epfo kuba eh, yara kuba eh, yarashoboye kubitwara na cyane cyane muri sentare irani nibaza ko hari ikintu nyacyo gishobora kuvamo kuko ugiye kunaraba n'indani usanga eh, usanga nka oni cyangwa iriya iriya sentare ari nka amerika canke eh, canke uburaya bwibereye muri iriya sentare sinibaza ko hari ikintu na kimwe kizohava abitanga kubera eh, iriya isirayeli usanga nk'aho umenga ni inshuti ni inshuti z'uburaya na amerika ico kimwe na oni ayo mariyo ah, amakuru nigeze kubona hano avuga ko ah, isirayeli imaze gufata kariya gace kagaza izo sha ifata abanyagihugu ikabatwara muri kongo ayo makuru niyo
ayo ma- Oni- ayo- iyo yo- oni yoyo canke eh, cyangwa eh, cyangwa iyi sentaro ibivugaho iki bizogenda gute U- urakoze cyane Ah, icyo navuga kuri icyo kibazo cyawe cya kabiri ni uko ah, ibyo byavuzwe bikanatangazwa na, na bimwe mu bitangazamakuru ah, muri israheli ah, yaba leta ya kongo ndetse n'u rwanda baru- barukomojeho bavuga ko narwo rwiteguye kubakira ibyo bihugu byombi abavugizi babyo bavuze ko ayo makuru atariyo ariko reka tugaruke ku kibazo cya mbere ah, wabajije bwana mwine mwine wagerageza ukagisoba- ukagisubiza amagambo make
Ah, numvaga niba nakurikiye neza yavuga ko ah, ba- bafata abanyagihugu bakabakura mu gihugu cyabo ba- bakabatwara bakaba- bakaba- ba- ba- ba- Ko- bagakora iki ntabwo nigeze ko, neza ko, icyo ko kintu.
hari umugambi wa isiraheli gukura abanyapalestine bose muri palestine ndetse na gaza bakaba ba- babohereza ahandi
Ah, edi nageze muri icyo gihugu nageze i yeruzalemu ngera tel avivi ngerageza no kujya mu Dana- nazaresi ah, west bank ariyo bo abayisirayeli bita yudeya and samariya ariko iyo urebye amateka y'abo bantu ni amateka kuko barabikwigisha ukabira aho byanditse n'ibyo byose ureba amateka yabo koko mu by'ukuri atoroshye atoroshye bakabwira bati ahangaha mu myaka i- igihumbi imyaka igihumbi magana atanu hategekwaga abangaba mu myaka ibi hategekwa n'abangaba ikibazo rero gihari ubu ngubu ah, biragoye yuko ah, iyo urebye populasiyo y'ungu imeze ubu ngubu y'aba- y'abapalestina n'abayahudi usanga kugira ngo ibyo bamwe bavuga ngo bashobora gufata abantu ubu ngubu batwara ahandi ntabwo bigishoboka ntabwo bishoboka impamvu ni iye kuko iyo urebye ubu ngubu icyuma kirageza ni ukureba ko ah, nk'i- igice kimwe cyo bita gaza mu mateka muribuka ko cyategekwaga na cyamaze gutegekwa na- na- n'abayegiputi iyo twita west bank and east jerusalem yategekwaga na jorodani ibyo rero bihugu mu mirongo itandatu na karindwi niho abayisirayeli babifashe ariko birimo n'abahara- n'abarabu benshi abapalestina benshi ugasanga rero ubu ngubu icyo bagerageza ni ukureba ko bareba ko abapalestina babo ukwabo n'abayahudi babo ukwabo icyo kintu rero ni nicyo icyo bita ngo ibihugu bibiri bituranye two state solution ibyo bintu rero bibiri nibyo batarumvikanaho impamvu ni uko isirayeli ifite ubwoba iti aba bantu nibagira ingabo bakagira ububasha bwose nuko baza bafite ah, ububasha bwo gukora amasezerano wenda na irani irani bazane iza- izanemo izo za- izi- izi- izo mbunda za rutura zishobora ku- cyangwa za- za- za nyukiriya za zindi zambu zimara isi ibyo rero nibyo bintu bigikomereye ibihugu bibiri wenda twavuga igihugu isirayeli n'abapalastina kuko ntabwo kiraba igihugu ariko kuvuga ngo bazafata aba- aba- abayisirayeli ngo babatware ahandi hantu ubu ntabwo bigishoboka oya ba, yavuga, Ah, yavugaga birakomeye, gufata biragoye.
gufata abanyapalestine ukaba- uka- ukabakura mu karere kabo ukaba wabajyana nko mu kindi gihugu ko hari n'ibitangazamakuru biherutse kwandika ko eh, hari uko eh, minisitiri w'intebe wa isiraheli yagerageje gusaba perezida wa misiri ko yafungura umupaka hanyuma bariya bose bari za Yu- Yu- kan yunis bose babe ba- bakwi- bajyanwa muri muri misiri
ariko n'ubundi umaze kubivuga edi uti ibinyamakuru byarabivuze ariko aho bavuga kubatwara urasanga bavuga ati ntabwo ari byo ariko tuvuge ko prime minisita wa israel afite n'ubwo bushake biragoye nubwo wenda yanabishaka kubikora gutyo ah, ibyabaye muri za mirongo ine n'umunani aho bafataga abantu bakajya mu bice bya yorodani bakajya muri buriya yorodani ifite abapalesitina benshi cyangwa za lebanoni ubu ngubu biragoye ko n'ibihugu byinshi by'abaturanyi ntabwo bishobora kwemera icyo kintu urumva ni ikibazo cya politike ni ikibazo kivuga ngo abapalesitina nibagenda n'ubundi uraba ukoze ikintu ki- kizakongera kikagaruka n'ubundi kuko n'ubu ngubu abo ngabo tuvuga na na n'ibibazo befu bafite kuva mirongo ubu n'imyaka mirongo irindwi n'itanu ntibigeze bikemuka yuko bafata abantu bakabashyira hariya ubu ni ugushaka barambara kuvuga bati mushake ah, i- i- ibintu bizakora bizaramba ku buryo abapalesitina n'abayisirayeli bashobora guturana mu mahoro Mm, urakoze cyane reka dufate ah, undi mukunzi w'ijwi ry'amerika idirisa bakungu wiriwe neza
Mwiriwe neza munyamakuru w'idegwemba yego uri hehe wowe
Miriyani Kigali mu Rwanda ikibazo cyawe Bazi- eh, baje gushimira umusesenguzi watuzaniye uyu munsi ni byiza cyane urakoze kubera ngo biriya- biriya bintu tumaze imyaka myinshi tubyumva cyane kubera ngo amahoro kugira ngo aze hariya biragoranye cyane ngewe niko mbibona kuva mbere kuva mbere n'abayoboye biriya bihugu bi- bikomeye ku isi ayaba amerika cyangwa biriya bihugu by'abarabu bikomeye mbona mbona mbona kugira ngo bya bibazo bi- biveho bi- bikemuke bigoranye bisaba biriya bihugu bikomeye gufata umwanzuro ikiremwamuntu bakagiha agaciro nyine kubera iminsi tugezemo nyine urabona nyine birasaba ko buri muntu agira uburenganzira mu byo akora byose no mu buzima busanzwe nyine nta kuvuga ngo tutarobanuye ishyaka cyangwa idini cyangwa ikindi icya mbere ni uko umuntu nyine aba ariho uko ngenda ubona hariya ni uko biriya bihugu bikomeye byakwishyira hamwe bikabona agaciro k'abantu nyine bishyire hamwe bashake ikibazo batitaye ku byabanje mu myaka yashize cyane barebe bicare banonosore uko no- n'umuturage guhunga igihugu cye ntabwo aba ari byiza nyine kandi afite igihugu akomokamo nuko na isirayeli nabo nabo babakandamije nyuma nyine bakabona igihugu ni ukuvuga no guta- no gukandamiza bariya ba palestina mbona atari atari byiza kubera ngo nabo kubakandamiza nyine batari ku isi y'iterambere n'abandi barimo baba bameze n'umu- n'abantu babaciye nyine bakoresha ibishoboka byose biriya bihugu bikomeye kugira ngo amacakubiri ari hagati yabo aveho burundu kugira ngo umwisilamu n'uyu n'umukirisitu babashe kubana neza mu mahoro basabana baka- bakanashyingirana Njye ndabona diporomasi iriho cyane cyane twasaba ibihugu bya afurika na biriya bihugu by'abarabu na biriya bihugu by'i- by'i buraya cyangwa amerika gushi- gushaka igis- igisubizo cyihuse kandi gifatika kandi kitabangamiye buri- buri mpande zose buri mpande zose ba- baku- bavuga ikibazo kiri hagati yabo kugira ngo isi ishakire igisubizo biriya bibazo biri hagati yabo uko ari babiri urakoze cyane idirisa bakungu turagushimiye cyane mu kanya umunyamategeko mwine aragusubiza ariko reka mfate na lonje nduwabikiye wiriwe neza
Mwiriwe mwiriwe.
uri hehe
Ah, Ni neza na neza i Burundi mu- mu ntara ya Rutana.
ikibazo cyawe
Ego. Bo ikibazo Mm,
eh, ndabafatiye mu nzira gato mm.
nabiko ndakurikirana neza n'aho ndi rezo ntizari zimeze neza netiweki ntiyari yifashe neza nta nta kibazo niba nta kibazo ufite kandi utakurikiye neza turimo turaganira ku kirego afurika y'epfo yatanze mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa oni ishinja ah, afurika israeli jenoside
bo aha aho rero kuri icyo cyiyumviro Mm.
eh, muri rusange kijya kijya kirego afurika y'epfo yatanze muri oni nka jewe nk'uko ndabibona nk'uko ndabibona muri rusange isirayeli irashobora kuba iriko irarenga ku mategeko mpuzamakungu ya oni mugabo ikibazo rero mfise ni iki ese none uwo munyamategeko yodusigurira burya ijya ntambara yoba iri hagati ya leta n'iyindi canke yoba igamije ku- ku- guteranya idini n'irindi abisirayeli
urakoze urakoze cyane lonje ndibaza ko uh, umunyamategeko wacu turi kumwe yumvishije icyo kibazo cyawe uh, bwana mwine kuri ibyo bibazo bibiri uh, bya idirisa na lonje
reka ntangire ku cyaronje we yabazaga ko ah, israel iri kurenga ku mategeko ah, akanavuga ko ah, ba- ba- wenda wewe mu- mu- mu- mu mu myumvire yavuga ko bashobora no kwifatira icyemezo ariko iyo urebye israel ko ivuga ivuga ko yo yitabaraga ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi nibwo umutwe ah, ngira ngo yanabaze- yabajije n'ikibazo kivuga ngo ese i- i- ni igihugu ku kindi gihugu ntabwo ah, hamasi uretse na palesitina Ah, palesitina ntabwo irafatwa nk'igihugu ariko rero ha- hamasi ah, iri mu gice cy'abapalesitina gitw- gifatwa na- n'ibihugu byinshi harimo n'abanyamerika nka umutwe witwa ah, w'iterabwoba abo rero uwo mutwe w'iterabwoba ntabwo ari igihugu nta nubwo ari mu mu- mu muryango wa palesitina bavuga ko bash- ba- bafite ah, ibitekerezo bya politiki kugira ngo bahindure ibibazo bafite ariko rero kuvuga ngo israeli ngo yarenze ku mategeko mpuzamakungu ntabwo bo ariko babivuga bo baravuga ngo turakoresha ingingo y'amategeko mpuzamahanga yo kwitabara iyo ngingo yo kwitabara rero ariyo bashingiraho kuva ku itariki zirindwi ko banavuga ko bafite n'abantu benshi aba- ni- bafite abantu babo hafi abantu ijana abo bantu rero baracyari mu maboko y'uwo mu- uwo mutwe w'iterabwoba none nta kuntu rero wahagarara ukavuga ngo israeli ah, irarenga ku mategeko mpuzamakungu icyo wenda wavuga ni uko ari nacyo bamwe banavuga ah, ngo irakoresha imbaraga zidasanzwe mu mategeko rero imbara- imbaraga zidasanzwe ni izihe ku mutwe nk'uwo nguwo w'iterabwoba kuko iyo turebye nk'abanyamerika kuko nyine bagashaka nka bin laden bagatwara indege bakamurasa baba aho bamurasiye n'abana be none se amerika yaba yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu mategeko cyangwa z'umurengera mu mategeko mpuzamahanga icyo ni ikibazo cy'abanyamategeko ah, n'inkiko bashobora kuzagenda bakareba ariko kuvuga ngo israeli ah, iya- ira- ira- ira- ira- ira- irahonyanga amategeko mpuzamahanga usanga atashobora udashobora ku- kuvuga ngo nibyo
hanyuma hari n'undi wibajije uh, iki- igikurikiraho ariko nanone uh, n- nashaka mbonereho n'akanya nkubaze uh, uburyo uh, abatuye isi uh, bakiriye iyi ntambara yatangijwe mu kwezi kwa cumi umwaka ushize biragaragara ko uh, abantu benshi babikurikiranye cyane ndetse banabivugaho byinshi cyane ku buryo hari abasanga hariho uh, igabanuka ku- ku- ku bijyanye n'igihagararo cya isirayeli uburyo abantu bayifataga cyane cyane mu rubyiruko urubyiruko rusa nk'aho uh, rwinshi ruri inyuma ya palestine uh, inyuma y'abanyapalestine uh, mu bijyanye n'icyo ngicyo ku gi- ku gihagararo cya isirayeli hari icyo byayikozeho
U- urebye mu mu bihugu na no no biriya ibihugu byose bi- bya onu cyangwa ibihugu mu- mu- byinshi cyane ku isi n'ibihugu by'urubyiruko usanga abantu bigaragambya gusa iyo urebye israeli inshuti zayo ah, usanga abanyaburayi ibafite hafi bose Ah, ndavuga leta z'uburayi wenda harimo n'abaturage wenda bata- ba- ba- batabyumva kimwe ariko iyo urebye ah, um- umurongo wa politiki w'abanyaburayi n'umurongo w'abanyamerika n'abanyakanada usanga bashyigikiye israel wajya rero mu bihugu bya afurika ari naho hari dusanga ari afurika y'epfo yinjiye mu kibazo ah, ku by'umwihariko ah, us- n'aba- na- na- n'abanyamerika bo muri latine latine amerika no muri aziya usanga ahanini abo ngabo nabo bashyigikiye abapale- abapalestina No, ugasanga rero ni ikibazo cya politiki ariko no mu baturage ubwabo usanga bo ah, nko mu aba- mu- mu bwongereza usanga abantu nabo bi- bigaragambya ari benshi bajya kwigaragambya bashaka kuga- kuvuga ko israel irimo gukoresha imbaraga zidasanzwe ariko rero ikibazo kinahari ni uko n'abo bantu bashaka ko ba- ah, ba- ba- ba- ba- batabakurikirana ni abantu ubwo batwarwa nk'umutwe w'iterabwoba ni abantu bagifite abayisirayeli baf- ba- ba- bashize- baf- bafasheho ingwate bikanakomerera rero n'abo bantu bagombye kubavugira kuko yiba ushaka kuvuga ngo kanaka yo kugutera muha abantu be icyo kibazo gihari hagati ariko mu by'ukuri iyo urebye ah, ha- ibihugu biraga- bi- bigaru- wasanga ni hagati hagati y'abashyigikiye israeli n'abashyigikiye palestina urakoze cyane mu masegonda make reka mfate n'itanga simo wiriwe neza simo uranyumva
yego ndakumva neza Eh, uri hehe
ndi mu rwanda nanjye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi Eh, ikibazo cyawe mu masegonda make cyane turi hafi gusoza ikiganiro
Mm, ndabibona reka mbyihutishe rero ah, ndagira ngo mutumirwa avuge kuri iki kintu kuba ah, leta zunze ubumwe za amerika zisa naho zicecetse mu buryo zicecetsemo zitarimo zirabivugaho cyane kandi leta zunze ubumwe za amerika tuzi ko ah, ubusanzwe ziba ziri inyuma ya ya- ya isiraheli bisobanuye iki kuba biturije kuriya si ukuvuga ko nabo wenda bafite uburyo bari inyuma ya isiraheli mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma nanone mbwire kuba afurika y'epfo ariyo yafashe iya mbere mu gutanga ikirego muri loni ubwabyo ntabwo biba bifite aho bihuriye na n'abarusiya kuba abarusiya basanzwe ari inshuti na afurika y'epfo baka- ah, abarusiya bakaba bavuga ati wowe bari wowe urega twe tureze byaba ah, bya bindi bisanzwe by'uko bamenyereye ko duhangana na amerika bari wowe urega turebe ikiva mu byo byo gutera mu gihugu barebe ikivumbuka hanyuma anambwire ubundi ikirego cya afurika y'epfo ku ku kuri isiraheli kivuze iki kandi o- o- mu rukiko n'ubundi tuzi ko amerika iba ifitemo imbaraga na- a- abinjira ibyo bintu uko ari bitatu urakoze cyane urakoze cyane Eh, bwana mwine mu magambo avunaguye cyane kuko turi hafi gusoza dusigaje iminota itarenze itatu
Oya, urakoze edi reka tangire cy'uko amerika wa- ngo igacecetse ariko burya amerika ni umunywanyi wa israeli n'amafaranga ibaha hafi biliyoni imwe na miliyoni magana ane buri mwaka ni amafaranga menshi cyane ariko uretse n'icyo ngicyo yafashe n'intwaro za ruturana n'ubwato bunini cyane bushyira hariya inabuza n'umuntu ushobora kongera ku- ku- wenda ku gufata mu jisho israeli ni ibintu bisanzwe ni ibintu bizwi amerika ihagarariye kuri israeli ikindi yavugaga ko south africa afurika y'epfo ishobora kuba itumwa na- n'uburusiya ibyo ntawabyemeza ariko usanga hanini cyane ah, south africa y'epfo ishya- ihagaze cyane n'abapalestina no mu mvugo no muri politiki wumvaga na opozisiyo yandi ubita marema nawe ahagaze ku ru- uruhande rwa palestina Ah, ingaruka zabyo rero muri rusange ni nk'uko bizagenda ubu dutegereje uko bizagenda kose ariko ni ikibazo cya politike ni ikibazo amategeko azazamo gakeya cyane Ab- eh, politike nigiye ku- kwiganza muri ibi bibazo hagati ya palestina n'abayisiraheli Mm. hari n'iki kibazo ki- kirimo kuvugwa muri iyi minsi cy'uko ah, isiraheli itarimo gushaka kwemera ko palestina yagirwa leta
ya impamvu ni iyihe ni ni ubwoba bafite baravuga bati twavuye muri gaza mu ngira ngo ni ibihumbi na gatanu ah, ubwo bavaga muri gaza ah, bav- ni umugabo witaga ariye sharon niwe wavuze ati iki gihugu ni muri mirongo itandatu na karindwi ni igihafi wafashe iki gice cya para- cya cya gaza ariko kuba nemeye gufata abantu nk'abimura nk'aba- abimukira bose nkabatwara nkanasenya ah, ibikorwa bafite remezo nkabatwara nka gace nkavuga nkagaha aba- aba- abanyagaza- abanyagaza none nibo ba- nibo bashingira ba- ba- bubakamo za kanozi kugira ngo badutere west bank nayo ni uko ugasanga hanini cyane rero kugira ngo nu- n'uzasimbura netanyaho n'uzasimbura netanyaho bizagorana yishaka rabini yarabyanze Uga- kugira ngo buzavuge ngo icyo gihugu cy'abapalestina kigenge ubw'abapara- bw'aba- bw'abayisiraheli ni uko kizashobora gukoreshwa n'ibindi bihugu kugira ngo ah, bahera ko ngaho barimbura israeli kuko israeli ivuga ko abo bantu bose b'abaturanyi b'abarabu icyo badashaka icyo ni ukudashaka israeli icyo bashaka ni ukuyirimbura frank mwine impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga ukaba n'umushakashatsi nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane edi nanjye ndabashimiye n'ijwi ry'amerika urakoze cyane nshimire kandi injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe